mwaramutse neza dususuruke nitwa mugabe Gilbert nkaba ntuye mu karere ka kayonza umurenge wa nyamirama akagari ka musumba umudugudu wa nyagasamba ari naho nkora kuri ikigo cya jesi nyagasamba abanza gusuhuza ababyeyi banjye bari mu gihugu cya uganda mu karere ka kibari mama na papa n'umuryango wose basuhuza abana twiganye kuri gurupe sikorere remera rukoma poromosiyo ya bibiri na cumi bose harimo kanakuze valensi karera william kennedy wihanganye jide basuhuza abana twiganye eh, muri kaminuza umwaka wa bibiri eh, bibiri na cumi na kane basuhuza abo dukorana hano harimo ba kazungu ba ba nepo n'abandi bose dukorana hano ku kigo cya gs nyagasambu basuhuza mushiki wanjye uri nu- n'umugabo wiwe utuye ahantu bita nyabubare nasho mu murenge wa mpanga basuhuza n'undi mukobwa bita tuyishimire christine abatura indirimbo bita dotino disambare ya mirike grizia mwakoze cyane namwe bashimisha ye komera komera genda wifuriza umwaka mushya muhire na noheli nziza yego twese di Hello, it's Red One. It's Mr. Lover, yeah. Na na na na, ooh na na na. Enrique and baby Serena.
Why wake, wake, wake till 6 a.m.?
Time to work. eh, Let me make, make, make you come again.
Do it, yeah.
Keep it hush, hush, hush, don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough, enough, enough to turn you on.
So what?
Don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, when I knock, when I- your love is
Clap to them.
Don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, when I knock, when I- your love is let me in. Na na na na, ooh na na na.
Talk to the Soraya.
Waiting long, long, long to get your call.
And don't you need somebody around here?
You're alone, alone, alone. You want me now.
I'm Mr. All Night, straight through the I'ma night.
run, run, run the red, red lights.
I'm Mr. Couple, love you up all Then night.
take it slow, slow, slow with you all night.
Talk to me, baby, just
Don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, when I open up your love, then let me in.
Five Kilo Charlie, 496 Broadway between Bloom and
Don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, when I knock, when love, when love,
Over to the red one. Let me sell love, I love you straight through the night. Tell me you the grip, you so make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'm gonna do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight.
don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door. Don't you need somebody? When I knock, when I open up your love and let me in. Don't you need somebody? Baby, I wanna, I wanna know to keep you up all night. Baby, I'm at your, I'm at your door.
radiyo ijwi ry'amerika turasusuruka aderese yacu ni radiyo yacu arobaze voa niyuzi akadomo komu je nitwa nsabimana samuel nkaba mba mu ntara ya ruyigi mu gihugu cy'u burundi nkaba nifuje gutasha bwa mbere ngombye gutasha abakozi bose bo ku iradiyo ijwi rya amerika na cane cane abonze amazina akaba ari edi gwema hamwe na tomasi nkaba ntahije madame wanje yitwa telefoni n'ibibondo vyanje nkaba ntahije ishengero ry'abadivantise b'umunsi w'indwi mu burundi ndetse no ku isi yose nkaba ngomvye tasha kandi abagize korale eh, ambasaderi yo mu rwanda nkaba ntahije kandi uwitwa ngiriye jipenali aba mu Ruyi- mu ruyigi niyo nzima osikari aba mu ruyigi aho mvukiye remi aba mu ruyigi hamwe na etienne aba mu kirekura nkaba ntahije kandi nabo twiganye bose kuri lise maranata lise maranata yo mu kivoga nkaba ndabifurije indirimbo ivuga ngo hejuru mu kirere yaririmbwe na korale ambasaderi yo mu rwanda samuel we urakoze cyane ego me
nagize amahirwe umunsi umwe umunsi umwe ngendaho mu byuma aha, bimwe biguruka mu kirere hejuru mu kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje hagaragara gukomera kwisumba byose uwahagenze wese yaba umugabo bihamya n'ukuri hejuru mu kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje n'abitwa bahagabisi habateye ubwoba nta busobanuro bushyitse bafite kubihaboneka aho hejuru hari isanzure ntirigira aho rigarukira amaso y'umuntu arareba ugaya akananirwa iburasirazuba n'iburengerazuba bisa kimwe ikasikasi ndetse n'ikusi ntibyoroshye gutandukanya hejuru mu kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje hagaragara gukomera kwisumba byose uwahagenze wese yaba umugabo bihamya n'ukuri hejuru mu kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje n'abitwa abahanga b'isi habateye ubwoba nta busobanuro bushyitse bafite kubihaboneka mu byo umuntu abasha kwitegereza neza ho mu kirere ibicu tureba hejuru yabyo hateye ubwoba hejuru y'ibicu tureba uwiteka yahashashe urundi rwunge rw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho ahasasa ibindi biguma bizerera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza ibicu tureba uwiteka yahashashe urundi rwunge rw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho ahasasa ibindi biguma bizerera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza bijya hejuru aho intege zinyura naho hafite ahandi hejuru ndetse n'abahanga bisi ntibazi iherezo ryaho aho hejuru yo hejuru yo hejuru n'ibima niba isumba byose yicaye ahasumba hose mana y'icyubahiro hejuru mu kirere abera bazaguruka bahatumbagiye ntibazakenera indege ntibazakenera ibyo gajuru uwo munsi nibwo bazahishurirwa amabanga yose basobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere hejuru mu kirere abera tuzaguruka tuhatumbagire ntituzakenera indege ntituzakenera ibyo gajuru uwo munsi nibwo tuzahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere hejuru mu kirere abera bazaguruka bahatumbagire ntibazakenera indege ntibazakenera ibyo gajuru uwo munsi nibwo bazahishurirwa amabanga yose basobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere hejuru mu kirere abera tuzaguruka tuhatubagire ntituzakenera indege ntituzakenera ibyo gajuru uwo munsi nibwo tuzahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere
ikiganiro cy'umuziki turasusuruka ku ijwi ry'amerika aderesi radiyo yacu arobas voa news akadomo komu twe murakoze nitwa ndayisenga daniyeli ndi mu karere ka rusizi mu murenge wa bweyobe ndashaka gutashya ndatashya inshuti zanjye eh, ziri mu bweyobe cyane cyane bwezirinda yambaje nkatashya abana tubana muri gurupe isoma bibiliya bita cbsi nabo baba basengera mu itorero rya angirikani cyacu bweyobe basuhuza abakristo ba angirikani cyacu bweyobe basuhuza inshuti zanjye abana tuzanye eh, mu rwanda abo twabanye uganda n'abandi banzi ku izina rya ndayisenga damye cyane cyane abari banzi ku kazina ka kandida minisitiri abo twabanye cyane cyane mu- ku gisenyi aho twigaga Eh, ndagira ngo mbature indirimbo ya korali hoziyana bita tugumane moani nuko nuko daniyeli we urakoze namwe murakoze cyane
tugumane mwami haleluya mwami tugumane
tugumane mwami haleluya mwami tugumane wakozeye byose uwo musaraba tugumane mwami haleluya mwami tugumane
ku musozi witwa gorogota hicirwaga abagome
Babicaga urupfu rw'ibivume, bamanitswe ku giti.
mwami yesu niho bakujyanye bakwica urupfu rubi
Yatumye n'Imana ikuzinukwa, kubera ibyaha byacu. Uyu musaraba wikoreye, niwumpeshaga cyiza. Nubwo abantu bose bakureka, yewe sinza kuvaho. Tugumane mwami haleluya, mwami tugumane.
iyi si yose yagize ubwoba ibonye umaze gupfa
Azitigizwa no kunanirwa, kuko akira muremyi.
izuba ryo ryahise rihomba haba ubwira kabiri
Wari umucyo w'ubugingo, yarama
usohora abera bawe bose mu butware bw'urupfu tugumane mwami haleluya mwami tugumane
abari kure namwe abari hafi mbese nimuririmbe icyakora yari yarapfuye none dore aho uraho igihe amaso yanjye azaremba nta muzambonekere nkubikije ubugingo bwanjye mwami yesu burinde
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke aderese yacu ni radiyo yacu arobaza voa news akadomo komu mutwoherereze nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mutange ubutumwa bwanyu bwo gususurutsa abanyu cyangwa se mutwandikire tuzabasomera uko buteye ni twambara umubyeyi jean claude iherereye mu mujyi wa kigali ku kacyiru ndasaba indirimbo yakize ikomereje bita inuma nkaba nifuje kuyitura abakunzi ba viyowe bose by'umwihariko abanyamakuru batugezaho izo ndirimbo nkayitura abaturanyi b'ikigo banjye nkayitura abanyamakuru bafite rediyo yise akabyiniro gutanga imindirizi aribo osayidi mutiyezi na ramwiki nkusi Eh, kandi nkayitura n'inshuti zanjye zose tugenda muri segonderi na pirimeri ndetse n'abakunda muri kaminuza bikwiye kandi n'abasomeri twese twese bihangane ibyiza biri imbere kandi uko niko murakoze jean claude we nawe urakoze cyane Eh,
inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeneye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umuntu
bazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasingiza imana mutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri kutagira ikizinga iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wa numa we ngwino wa numa we ngwino ngwino twibanire wa numa we ngwino mu kirere cy'u rwanda wa numa we ngwino duhamye ukwemera wa numa we ngwino uduherekeze hahirwa umuntu urota kumera nk'inuma akifuza kuguruka atanga amahoro hahirwa umuntu utuye mu cyari cy'urukundo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye genzarira ibiteka imbabazi mu bantu genzarira ibiteka impuhwe ziyaduhanze yarangiza ikamanuka ikaza kudupfira iyo numa niyo nziza niyo genimitse wa numa we ngwino wa numa we ngwino ngwino twibanire wa numa we ngwino mu kirere cy'u rwanda wa numa we ngwino duhamye ukwemera wa numa we ngwino uduherekeze wanuma ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze wanuma ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze
ijwi ry'amerika inshuti zacu mwese uko mungana ikiganiro dususurutse cy'uyu munsi kigejeje ku musozo ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi mbasigiye indirimbo the storm is over now ya arkeli ariko uko yasubiwemo mu njyana ya rege na don campbell
I was in a tunnel and couldn't see the light. Ever I'd look up, I couldn't see the sky. Mhm. Sometimes when I'm standing, it seems like I don't walk for miles. And my heart could be crying, dead in the middle of a smile. Mhm. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying, The storm is over. I can see the sunshine. I feel heaven. Come on and set me In the midst of my battle, all hope was gone. all alone. And Every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. Mhm. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost and I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over. I can see the sunshine.